iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda madamu victoire ingabire umuhoza yakiriye abadepite bo mu nteko yishinga amategeko y'ubwongereza bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga yita ku bibazo by'afurika twabagaragarije ko kuba u rwanda rutaragera kuri demokarasi tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko bikomeza kuba imbogamizi kuba tutaragera ku iterambere rirambye kuko politiki y'iterambere ubundi yagombye gushingira ku bitekerezo by'abagenerwabikorwa ari bo bayoborwa ikiganiro cyihariye hano ku ijwi ry'amerika umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru cpg urashinja ubunyamabanga bw'umuryango commonwealth gukumira abanyamakuru mu nama ibera i kigali mu rwanda abakuru b'ibihugu b'umuryango uburasirazuba bwa afurika bemeje ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo z'ako karere uzafasha mu kugarura ituze mu burasirazuba burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho tagize mwiriwe veniste tuyahere mu karere ka afurika y'ubuseruko abaperezida mu karere k'ubuseruko bwa afurika barumvikanye ejo ku munsi wa mbere kurungika inteko guhagarika imigwanire mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo basabye kandi ko gutana mu mitwe hagati y'abariko baragwana guhagarara bidatevye iyi ngingo yatangajwe na perezidansi ya kenya inyuma y'umubonano w'abakuru b'ibihugu indwi vya eac ni inama yabereye i nairobi ku mugwa mukuru wa kenya ibiro vya perezida uhuru kenyatta byatangaje ko abakuru b'ibihugu bumvikanye ko inteko z'akarere zibwirizwa kuzokorana n'igisirikare hamwe n'ubutegetsi bwa rdc zizoba zishinzwe kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu ibicishije ku rubuga hwaniro twitter perezidansi ya kongo yavuze ko izi nteko zizoba zirongowe na kenya kandi zigiye gutangura kurungikwa ku rubuga rw'intambara mu ndwi ziri imbere perezidansi ya kongo ivuga kandi ko ata abasirikare b'u rwanda bazoba bari muri zo perezida wa rdc felix cisekedi na perezida w'u rwanda paul kagame bari bitabiriye iyo nama yatumweko na perezida kenyatta yarimo kandi na ba perezida b'u burundi sudani y'ubumanuko uganda na ambasaderi wa tanzania i nairobi ahandi havugwa irungikwa ry'inteko kubungabunga umutekano muri afurika ni muri Guinea Bissau ibihugu byo mu burengero bwa Afurika bihurikiye muri CEDEAO byaratanguye kurungika inteko zo kugarukana umutekano muri ico gihugu ca Guinea Bissau ejo ku munsi wa mbere Guinea Bissau yinjiye mu ruhagarara igihe perezida Yarusimba agira kubitwe kudeta mu kwezi kwa kabiri izi nteko zigizwe n'abasirikare amajana atandatu bava muri Nigeria Senegal Cote d'Ivoire na Ghana umukuru azirongoye Mohamed Al Hassan yavuze ko zizokwiragizwa mu gihugu cyose zizomara ikiringo cy'umwaka umwe kandi zizokongegwa ibindi biringo bibaye ngombwa perezida Umaro Sisoko Embaro wa Guinea Bissau yarahatswe gukurwa k'ubutegetsi biciye muri kudeta ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri icyo gihe hapfuye abantu hafi cumi n'umwe tukiri mu karere ka CEDEAO muri Mali abakekwa kuba abajihadiste baragandaguye abasivile barenga ijana na mirongo itatu mu mpera z'indwi irangiye mu bisagara vyo hagati na hagati muri ico gihugu ca Mali abategetsi bo mu karere bavuze ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho Idiala Sagu hamwe no mu bindi bisagara bibiri bihakikuje amazu y'abanyagihugu yaraturiwe ibitungwa byabo birasahugwa abategetsi bavuga ko abishwe bari bagiharurwa gushika nejo ku munsi wa mbere nahum togo arongoye umugambwe muri ako karere kitwa bankas igisagara gikomeye muri ako karere yavuze ko abishwe barenga ijana na mirongo itatu na babiri batangajwe na leta leta yegeka ubwo bwicanyi ku bajihadiste bashamikiye kuri al qaida hanze y'umugabane wa afurika intambara hagati y'uburusiya na ukraine irabandanya perezida wa ukraine volodimir zelenski yagirije uburusiya ko ari bwo buzibira ingano zirungikwa ku mugabane wa afurika kandi ari bwo butuma ibiciro by'ibifungurwa biduga kuri uyu mugabane mu ijambo yashyikirije abakuru b'ibihugu bya afurika ejo ku munsi wa mbere akoresheje ubuhinga bwa videwo perezida zelenski yavuze ko ukraine iri mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru n'impande zitandukanye kugira bagerageze kuziburura ibivuko bya ukraine ariko yemeza ko ibi biganiro ata mwimbu ushimishije biratanga ku buryo ikibazo cy'ikena ry'ibifungurwa kizobandanya mu gihe cyose intambara izomara uburusiya burahakana kugira uruhara mu kuzibira ingano ziva muri ukraine buvuga ko ibihano bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi aribyo byatumye ibiciro by'ibifungurwa byiyongera ku rwego rw'isi
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo kama nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda madamu victoire ingabire umuhoza yakiriye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere abadepite bo mu nteko nshingamategeko y'ubwongereza bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga yita ku bibazo bya afurika mu biganiro bagiranye madamu ingabire yabagaragarije ibibazo bya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu avuga ko bitagenda neza mu rwanda ni mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa ibi ni byo twagiranye inama n'abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya afurika ibihugu bya afurika bari abadepite bageze kuri bane n'umwe ushinzwe ibibazo bya politiki muri iyo komisiyo hanyuma n'uhagarariye ishyirahamwe rindi naryo ryita ku bibazo bya afurika ariko navuga ko ryo ruri mu muryango itegamiye kuri leta ariko rikorana bugufi cyane n'iyo komisiyo bari babazaniye ubuhe butumwa bifuzaga ko tuganira ku bibazo rusange by'igihugu cyacu nk'abantu bari muri komisiyo ishinzwe gukurikirana ibihugu bya afurika baha ubufasha bareba uko bigenda neza n'ibiki byose twaganiraho ku ngingo nk'eshatu nzivuze mu magambo makeya yihuse twarebye nko ku bibazo kijyanye n'iterambere twabashimiye ubufasha baha igihugu cyacu tubabwira ko hari ibyagezweho koko ariko tunabagaragariza ko tugifite ikibazo gikomeye cyane mu byaro aho usanga ubuzima bugikomereye abaturage bakiri mu bukene bukabije ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu twabagaragarije ko kuba u rwanda rutaragera kuri demokarasi tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko bikomeza kuba imbogamizi kuba tutaragera ku iterambere rirambye kuko politiki y'iterambere ubundi yagombye gushingira ku bitekerezo by'abagenerwabikorwa ari bo bayoborwa hanyuma twaberetse nyine kuri ibyo bijyanye n'imiyoborere ibibazo dufite nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbogamizi duhura nazo abantu dufite bafunzwe abanyamakuru bafunzwe abafunzwe bazira ibitekerezo byabo twerekana ko nyine izo za rengero twaberekaga ko nyine tugifite inzira ndende yo kugenda kugira ngo twimakaze amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu ingingo ya nyuma ni ijyanye n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari twaberetse ko ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari intambara zihora zivuka ko mu by'ukuri byatangiye bihereye ku bibazo byo mu rwanda tubereka rero ko igihe ibyo bibazo byo mu rwanda bidakemuwe burundu ko nyine akarere kazakorana ibibazo tubibutsa ko hagomba kuba inama zo ku rwego rw'akarere koko ariko hagomba kuba n'inama muri buri gihugu kugira ngo basuzume ibibazo bya politiki babishakire umuti nko mu rwanda twababwiye ko nta handi bigomba kunyura usibye gukora ivugururwa mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu kandi iryo vugurura rigakorwa binyuze mu biganiro ariko muri rwa rwego rwo gushakira mu karere k'ibiyaga bigari hose umutekano mu biganiro mwagiranye kuri icyo cya demokarasi mwumvise batekereza iki kuri demokarasi yo mu rwanda Mm, barabibona barabibona baranabizi byinshi twasanze baba banabizi ari ukugira ngo bumve niba koko nko bya byo ngo kwigira ku isoko turebe se bya bindi twabonaga mu maraporo bya bindi twumvaga ese koko n'ibyo koko donc icyo bari baje kwari kwigira ku isoko ngo bamenye ko icyo kibazo gihari babonye ko gihari koko kuko nibo banaduhaye urugero batubwira bati "Twa- byaradutangaje ejo ko urubyiruko rwari mu nama rwavuze ngo rwose rurabona ko ejo hazaza heza habo hameze neza atari ko twareba imibare nubwo igaragara ko hari iterambere ariko ko twabona ko hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko tukibaza ko urwo rubyiruko rutubwira ko ejo he- habo ari heza rero turavuga tuti ikibazo ni icyo ngicyo ko hari aho bagera ntibavuge ibibazo nyabyo nk'ubwo ninjye navuze nti iriya nama niho bagomba kuvugira ibyo bagezeho koko ariko bakavuga n'imbogamizi zihari kugira ngo banashake uburyo haboneka uburyo bwo kugira ngo nyine ibyo bibazo bihari bikemuke niba rero urubyiruko rw'abanyarwanda rwagiye mu nama ruvuga ngo twebwe nta kibazo ejo dufite ejo heza hazaza tuzi ko dufite urubyiruko rufite ikibazo bahora barubwira ngo rwishakire imirimo rukavuga ruti dufite ikibazo cy'igishoro hariyo niho bagombye kugaragaza ibyo bibazo kuvuga ati turi urubyiruko twarize ariko nta mirimo dufite ese uyu muryango hari aho wakura ubufasha bwo kudufasha kubona igishoro tukagira ibyo dukora ari ukujya kuvuga ngo byose bimeze neza ntabwo dushobora gukemura ibibazo dufite tubihisha hanyuma batekereza iki ku burenganzira bwa muntu mu rwanda bwo
uburenganzira bwa muntu mu rwanda nabyo barazi ko ari ikibazo kuko n'abihayeho urugero kuba ndi umubyeyi washatse umugabo wanjye akaba afite ikibazo cy'ubuzima nkaba ntashobora kwemererwa kujya kumusura hashize imyaka cumi n'ibiri nkaba mfite abana umwana wanjye agakora ubukwe ngasaba uruhushya kugira ngo njye kujya gutaha ubukwe bw'umwana we kuko se adashobora gutaha kubera ikibazo cy'uko adashobora gukora ingendo ndende bakabyanga kandi bavuga ngo bateje imbere umugore noneho bakavuga bati niba abo bantu batagira ubwo bumuntu bwo kumva icyo kintu cy'umubyeyi cy'umudamu ukeneye ku- gusura umugabo urwaye akavuga ati se ubu- i- icyo ni ikintu cyumvikana cyane ikintu ikindi izingiro natanze ni abantu bacu dufite abantu twakoranaga bishwe baburiwe irengero kugeza uyu munsi badashobora kutugaragariza aho bari ni ikibazo bumva cyane kuko nk'uko nakubwiye bari biyiziye ku isoko bakubwiye ko hari aho bazabigeza
nibyo ibyo twavuganye bavuze ko nk'abashinzwe ba- abakurikirana politiki y'ibihugu bya afurika bazavugana n'ubuyobozi na guverinoma n'abaminisitiri babo bashyira politiki mu bikorwa barebe ibyo bibazo barebe uburyo haba impinduka Hab- haba impinduka kandi nziza kuri buri munyarwanda wese ari kubayobora ari no kubayoborwa twebwe nicyo twanaberetse tunifuza twavuze tuti hakenewe impinduka mu rwanda abantu bamenyere ko impinduka zigomba kuba ko hamenetse amaraso tuvuga tuti ntabwo icyo kintu tukifuza turifuza ko haba impinduka impinduka nziza ku buryo buri munyarwanda wese nta n'umwe uzahutazwa ariko izo mpinduka zikabaho kugira ngo dukomeze twubake u rwanda rujya mbere madamu victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ndagushimiye ku kiganiro wemereye radiyo ijwi rya yego namwe murakoze iki kiganiro mushobora kugisanga ku rukuta rw'ijwi ry'amerika wa eshatu akadomo hadi yacu vowa akadomo komu no kuri facebook vowa radiyo yacu umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru cpg urashinja ubunyamabanga bw'umuryango commonwealth gukumira abanyamakuru mu nama ya cogam yatangiye kuri wa mbere i kigali mu rwanda cpg irasaba ubunyamabanga bw'uwo muryango kwirinda guhindura isabwa n'itangwa ry'uburenganzira bwo gutara amakuru kuri iyi nama igikoresho cya politiki temistokle mutijima mu nyandiko uyu muryango wasohoye ku wa gatanu ushize uravugamo abanyamakuru mpuzamahanga babiri bimuwe uruhushya rwo gukurikirana iyi nama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bivuga ururimi rw'icyongereza abo nabo ni umunyakanada benedict moran ndetse na anjan sundram ukomoka mu buhinde sepeji iravuga ko ku wa gatatu ushize ni ukuvuga ku itariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi aribwo benedict moran yakiriye ubutumwa buvuye mu bunyamabanga bwa commonwealth bumubwira ko ubusabe bwe bwanzwe sundramu nawe wari wasabye uburenganzira binyuze mu kigo cya moran yabwiye sepeji ko ubusabe bwe bwanzwe ubunyamabanga bwa commonwealth ngo bwamenyesheje moran na sundram ko ubusabe bwabo bwanzwe bitewe n'uko badakorera igitangazamakuru kizwi nyamara moran akavuga ko mbere yagiye ahabwa uburenganzira bwo gukorera mu rwanda binyuze muri icyo kigo cye uyu akavuga ko iki gisobanuro yahawe giteye urujijo muri iyi nyandiko ya sepeji aba banyamakuru bombi barahuza ukwimwa uburenganzira kwabo n'inkuru cyangwa se inyandiko bagiye bandika ku butegetsi bw'u rwanda no kuri perezida paul kagame ubwe mu bihe byahise kuri benedict moran sepeji iravuga ko yagiye akora inkuru zivuga ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuri perezida kagame kimwe no ku mpuha zaba zikwirakwizwa n'ishyaka riri ku butegetsi mu rwanda fpr hagamijwe kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni mu gihe kuri anjane sundram we uyu muryango uvuga ko igitabo cye bad news last journalist in a dictatorship tugenekereje mu kinyarwanda amakuru mabi abanyamakuru ba nyuma mu butegetsi bw'igitugu cyavugaga ku ihungabana ry'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu rwanda cyaba ariyo ntandaro yo kwimwa uburenganzira bwana moran avuga ko bibabaje kuba ubusabe bwe bwaranzwe ariko kandi bidatunguranye kubera ko mu rwanda amajwi yose agize icyo anenga acecekeshwa uyu ati abanyarwanda benshi barahunze cyangwa barapfa bagerageza kugendera ku mahame y'umuryango wa commonwealth atari ku butegetsi bwahise gusa ahubwo no kuri ubu buhari umuryango sepeji uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru uravuga ko mu butumwa bwa email ubunyamabanga bwa commonwealth bwemeje ko aribwo butanga uburenganzira bwo gutara no gutangaza inkuru kuri iyi nama ku banyamakuru mpuzamahanga ni mu gihe leta y'u rwanda yo itanga ubwo burenganzira ku bitangazamakuru by'imbere mu gihugu umuryango sepeji ugasaba ubunyamabanga bwa commonwealth gukora ibishoboka abanyamakuru bose bakemererwa gutara inkuru zijyanye n'iyi nama ibera mu rwanda nta kiguzi kandi inzira yo gutanga ubwo burenganzira ikaba idakwiye kugirwa igikoresho cya politiki uretse aba banyamakuru bombi sepeji ivuga ko bahakaniwe uyu muryango uravuga ko kugera ku wa gatanu abandi banyamakuru mpuzamahanga benshi bari batarabona uruhushya rwo gutara no gutangaza inkuru kuri iyi nama nubwo bari barabusabye mbere y'itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa gatanu yafatwaga nk'igihe ntarengwa cyo kubisaba umuryango sepeji ukavuga ko mu butumwa bwa email wandikiwe n'umuvugizi wa commonwealth yahakanye ibyo kuba uwo muryango waba urimo kuzitira abanyamakuru kugera muri iyi nama ubwo butumwa buvuga ko ubusabe bw'abanyamakuru bagera kuri magana arindwi burimo kugenzurwa ngo bahabwe uburenganzira bwo kuza mu nama gusa yirinze gusubiza ku kibazo kijyanye n'umubare w'ababa bamaze kwemererwa uwaba amaze kwangirwa n'uwaba ubusabe bwabo bukigwa ku ruhande rwa leta y'u rwanda ho umuryango sepeji uravuga ko madamu yorande makoro uvugira leta y'u rwanda mu butumwa yawoherereje yawumenyesheje ko leta y'u rwanda itanga uburenganzira ku banyamakuru b'imbere mu gihugu gusa kandi ko ku rutonde rw'abanyamakuru mpuzamahanga bemerewe n'ubunyamabanga bwa commonwealth ukaruha leta y'u rwanda amazina ya morani na sundram atarimo uyu muvugizi wa leta abajijwe niba leta y'u rwanda yaba ifite uburenganzira bwo gutambamira izina runaka kujya kuri urwo rutonde ibyo yabihakanye umuryango sepeji uri mwigera kuri makumyabiri n'itatu iheruka guhamagarira abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango commonwealth gusaba u rwanda kubahiriza uburenganzira bwa muntu no kwemerera abanyamakuru gukurikirana iyi nama ubushakashatsi bw'uyu muryango buheruka ku birebana n'abanyamakuru bafunzwe kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize bwagaragaje u rwanda nka kimwe mu bihugu biza imbere y'ibindi mu gufunga abanyamakuru ku mugabane wa afurika n'abagera kuri barindwi bari mu buroko kugeza icyo gihe urakoze temistokle mutijima inama y'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ageze ku munsi wa kabiri kuri wa kabiri hatangiye inama y'ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga aharanira ineza y'abanyagihugu peoples forum abagendana ubumuga bifuza guhabwa umwanya wihariye muri iyo nama kuri wa mbere kandi hatangiye inama y'ihuriro ry'abagore bari muri uwo muryango kigali asumutakaboyi iryo huriro rikubiye mu bikorwa by'ingenzi bigize inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma byo muri commonwealth byatangiye kuri uyu wa mbere ikazasoza ku wa gatandatu w'iki cyumweru iryo huriro rihurije hamwe abayobozi b'abagore mu nzego zitandukanye zo mu bihugu bigize commonwealth bakaba barimo abahagarariye inzego za sosiyete sivile abikorera n'imiryango mpuzamahanga iyi nama yafunguwe na madamu jeannette kagame aho yagaragaje ko ku bufatanye bw'inzego zose bishoboka ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryaranduka Madamu Kagame yavuze ko nubwo byabaye ngombwa gutegereza imyaka ibiri kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda hari ibyishimo ko inama y'abakuru b'ibihugu ishoboye kubera mu Rwanda This year's theme, Delivering a Common Future, Transforming for Gender Equality, affords us the opportunity to focus on four imperatives to move the needle for equip- equitable development, namely women in leadership, women's economic empowerment, gender and climate change, and ending violence against women.
aragira ati inama igizwe n'amahuriro ane arimo ihuriro ry'abagore twatangiye uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukubaka ejo hazaza duhuriyeho tuzirikana uburinganire bw'ibitsina ni umwanya mwiza wo kwibanda ku nkingi enye za ngombwa kugira ngo dushobore kugera ku iterambere rihuriweho na bose izo nkingi ni umugore mu buyobozi kongerera umugore ubushobozi mu bukungu uburinganire n'ihindagurika ry'ikirere ndetse no guca ihohoterwa rikorerwa abagore umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda yavuze ko iri huriro ribaye mu gihe aho gufata ku ngufu abagore n'abakobwa byabaye intwaro y'intambara mu myaka mirongo itatu ishize mu rwanda uyu munsi u rwanda rukaba ruri mu ku mwanya wa karindwi ku isi mu bihugu biza imbere mu kuziba icyuho mu buringanire bw'abagabo n'abagore umunyamabanga mukuru wa commonwealth patricia scotland wari wakenyeye bya kinyarwanda yashimiye u rwanda rwakira inama ya cogamu nyuma y'imyaka isaga icumi ishize iyo nama iteranira mu bihugu byo hanze afurika anashimangira ko iri huriro ry'abagore riteraniye i kigali ari ryo rya mbere ribereye kuri uyu mugabane And I know we will have an empowering and fruitful discussion. And there can be no better host than Rwanda, with her amazing achievements as a champion of gender equality and women's empowerment.
aragira ati ndizera ko tuzagira ibiganiro byubaka kandi bizabyara umusaruro kandi rero nta kindi gihugu cyiza cyari kwakira iyi nama kubera ibyo rwagezeho bidasanzwe mu guteza imbere uburinganire no guha umugore ubushobozi abagore bitabiriye iyi nama bahuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bagaragaje ko hakiri inzitizi zikibangamiye abagore zirimo izihoterwa ribakorerwa kutagira ijambo ku mutungo no kuba abagore bakiri bake mu nzego zifatirwamo ibyemezo ku ruhande rw'u rwanda imwe mu miryango yita ku bagore yemeza ko hari icyakozwe mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abanyarwandakazi ariko hakiri inzitizi basangiye na bagenzi babo madamu w'imana saverine uyobora umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro rezo de femme hano mu cyaro biracyahari hari- turacyafite abana b'abakobwa bataragira imyaka y'ubukure bagihohoterwa bagaterwa inda hari n'abagore ubona bagifite ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari iryo babakorera rishingiye ku mutungo hari aho usanga umugore muganira akakubwira ko ku kijyanye no kuboneza urubyaro we abyumva ariko umugabo we atari yabyumva ku kijyanye n'uko bakora imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho ugasanga naryo iryo hohoterwa riracyahari umunsi wa mbere w'iyi nama wabaye nk'utungurana aho ijwi rya amerika ryageze wasangaga ibikorwa byakomeje nk'uko bisanzwe abitabiriye inama yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batunguwe no gusanga imihanda byari byavuzwe ko izaharirwa abashyitsi wasangaga igendwamo n'imodoka zitwara abagenzi cyangwa se na za moto ndetse n'abantu bafite imodoka ku giti cyabo wabasangaga muri uyu muhanda iyo habaga hari abashyitsi baje ababaga bari mu nzira bahagararaga gato abashyitsi bagatambuka nabo bagakomeza urugendo rwabo inama y'abagore yatangiye kuri uyu wa mbere izamara iminsi ibiri inama ikomeye itegerejwe na benshi ni izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma mirongo itatu na batanu ikazafungurwa ku mugaragaro ku wa gatanu itariki makumyabiri na kane z'uku kwezi izakomeza no ku wa gatandatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iyi nama ya commonwealth wowe uyitekerezaho iki bisangire n'abumva ijwi ry'amerika ku rubuga rwa facebook kuri aderesi yacu vewa radiyo yacu ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abakuru b'ibihugu umuryango w'uburasirazuba bwa afurika kuri uyu wa mbere bahuriye mu nama i nairobi basuzumira hamwe ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bemeje ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo z'ako karere uzafasha mu kugarura ituze mu burasirazuba bw'icyo gihugu basabye kandi ihagarikwa ry'imirwano nta yandi mananiza kandi abari mu birindiro aho baheruka kwigarurira bakabivamo abakuru b'ibihugu kandi bashyigikiye ko ibiganiro bya politiki bya komeza hagati aho inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafunguye umupaka wa Bunagana zemerera abasivile bahungiye muri Uganda gusubira mu byabo inkuru irambuye igina shusi bahizi hashize icyumweru kimwe umutwe w'abarwanyi ba M23 batangaje ko bigaruriye umujyi uhana imbibe na Uganda wa Bunagana n'uturere tuwukikije aho ni muri teritwari ya rucuro mu ntara ya kivu ya ruguru ibihumbi by'abasivile b'abanyekongore barahungiye muri uganda bari bamaze igihe bakambitse ku rubibi ku ruhande rwa uganda bari bari mu gihirahiro batinya gusubira mu gihugu cyabo ariko uyu munsi bamwe batangiye gutaha nyuma y'uko abayobozi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu babasabye gutaha aba ni bamwe mu batashye bavuganye n'ijwi rya amerika badukoreye neza ni byiza cyane leta ikibazo cyo mfite cyo kujya mu rugo ni byiza cyane nabyishimiye cyane imvura iri kugwa ikatunyagira n'inzara iri kuturya kandi dufite imyaka batubwiye ngo dutahe nta kibazo ahoro garahari aha ngaha batubwiye dutaheho dushaka amahoro nta kibazo amahoro bareke imirwano abantu babone gutahuka nta kibazo cyica abaturage baba bari gutinya wenda ni uko batekereza ngo atewe ndari abazaba bahohoterera mbese harike cy'iterambere cy'impungenge niko wenda ingabo za gavumenti ya kongo zagaruka bakarwana sahane twikanje umuturage mbuze kandi umutekano ntacyo kudutwara turi kuza tukabohoza tukagaruka nta kibazo cyabo ariko hari n'abatashe kubera imibereho mibi bari barimo ahibunagana aho bahungiye akaba ari nta yandi mahitamo bari bafite igituma dutambuka tubonye ntaho ariko hameze nabi ubu dushobora turarambira ariko waje nko mu nzu ukarira amafaranga kandi ufite iyawe inzu ubwo twinzarira duce nta twashobora kuryama hanze mwahera iya mvura n'abana bari kurwara inzara no kurara hanze kurara ku maveranda hanze biri kuduteganya cyane dushaka kuba turi mu rugo turindiriye umutekano ukomezamo tuzagumira acu muri kongo kandi ntambaniko nigaruka niba tuzagaruka tuzanahunga twabaje umuvugizi wa m makumyabiri na gatatu majoro wiringoma uko umutekano wifashe muri ako karere n'uburyo bazatanga umutekano w'abo baturage we amani iko vizuri sana tutabalinda vizuri sana hano hari amahoro menshi ni amahoro gusa umwanzi yarirutse twaramukurikiye tumusunika kure cyane kugira ngo atazagaruka guhungabanya amahoro y'abaturage bacu uyu munsi twakinguye umupaka kugira ngo buri wese asubire mu rugo atangire gukora ibikorwa bisanzwe abana basubire mu ishuri abantu basubukura ubucuruzi bwabo bakore byose bari basanzwe bakora dushaka ngo abantu bose batahe abari za runyoni cyanzu bugusu no mu nkambi ziri hanze y'igihugu bose batahe aha ni iwabo natwe turi abavandimwe babo nta kibazo dufitanye nabo umwanzi ari kure cyane kandi nta bushobozi agifite bwo kugaruka anabigerageje tuzakomeza kama banapima tutawafuatilia mbali kabisa banaweza kufika hapo ntabwo twashoboye kubona igisubizo cya guverinoma ya Kongo niba bemera ko inyeshyamba zikomeza kugenzura igice cy'ubutaka bw'igihugu inyeshyamba zivuga ko ubu zigenzura ibice byinshi muri teritwari ya Rucuru zivuga ko kuri uyu wa mbere zaguye igice zigenzura zigafata undi mupaka wa Kitagoma mu gace ka Busanza uwo mupaka ubarirwa mu birometero nka makumyabiri hepfo y'uwabunagana ibi byabaye mu gihe abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba barimo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nacyo gihugu gisha muri uyu muryango bari bateraniye i Nairobi muri Kenya gushakira umuti amatati ari hagati y'inyeshyamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe na leta ya Kongo abayobozi bose bashimangiye ko imvugo zose z'urwango zivangura kandi zikangurira abantu ibikorwa bya jenoside zigomba guhagarara kandi zikamaganwa n'impande zose hakabaho no gushishikariza abakongomani bose gukorera hamwe kugira ngo batere imbere ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubele ya baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi nta wambara injamba yirengeje inkanda bisobanuye ko utabonye icyo yifuza yihanganira icyo afite nta wambara injamba yirengeje inkanda mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana